murumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda bamwe n'inshuti zacu mwiriwe neza ni thomas kamirindi ubasuhuza radiyo ijwi ry'amerika iravugira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi ni ku mirongo migufi kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri ariko rero nimujye no kuri ruriya rubuga wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo mu gice cya murisanga no kuri yutube na facebook kuri voa radiyo yacu murakurikira iki kiganiro neza igihe kirimo gihita
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
nibyo koko murisanga insanganyamatsiko y'uyu munsi kurinda umwana guhohoterwa uburaya no gucuruzwa bishingiye ku gitsina umuryango mpuzamahanga urengera uburenganzira bw'umwana save the children uvuga ko ibi byaha kuko ni ibyaha bihanwa n'amategeko biba mu bihugu byo ku isi yose ku bana b'abakobwa n'abana b'abahungu ku bantu bose bacuruzwa ku isi muri rusange makumyabiri na barindwi ku ijana ni abana muri bo nabo babiri kuri batatu ni abakobwa ni benshi cyane rero kwita ku mwana ni uguteganyiriza ahazaza mureke dushyire hamwe tumurinde ni intego y'urugaga umwana ku isonga rwo mu rwanda nibo tuganira umutumirwa ni ruzigana maximilien umunyamabanga nshingwabikorwa cyangwa se umuhuzabikorwa w'urugaga umwana ku isonga simbatindiye rero mbazanire umushyitsi maximilien Shalom.
uraho urakoma Muraho neza Thomas.
umwaka mushya muhire Umwaka mwiza kamiri.
mu burenganzira bw'umwana harimo kwiga abana b'abanyarwanda ubu bajya mu ishuri uko bikwiye Eh, Abana b'Abanyarwanda bajya mu ishuri uko bikwiye ariko nk'uko mubizi uburezi bugirwamo uruhare n'abantu batandukanye cyangwa ibyiciro bitandukanye by'abantu harimo ababyeyi leta ubwayo ifite mu nshingano icyo cyiciro cy'uburezi bitewe n'ibyo igena kugira ngo abana babashe kwiga ndetse n'abandi bafatanyabikorwa ba leta kugira ngo byibura iyo ntambwe iterwe umwana abashe kugira ubumenyi buzatuma abasha kwibeshaho no kubeshaho abana iki kiganiro Ntabwo tuvuze ariko ko- Yego.
ntabwo tuvuze ko ariko hatarimo inzitizi Mm.
Eh, zo ziboneka nk'uko zaboneka n'umuntu ucunga urugo rwe bwite hari ibyo ashobora kutabasha kugeraho kandi abyifite nari ndimo mvuga maximilien ko iki kiganiro atari icyawe nanjye twenyine Yego.
ni icy'abanywanyi b'ijwi ry'amerika nagira ngo rero mutangire mwiganirire uwa mbere dufite kuri telefoni ni niyitanga simon niyitanga karame urahura ukomeye umwaka mwiza ufite igitekerezo cyangwa ikibazo banza ubwire umutumirwa aho uherereye eh urakoze ndi ndi mu rwanda mu ntara y'amajyepfo mu karere ka kamonyi ndagira ngo nganire n'umutumirwa ngira ibyo mubaza wenda anagire neza nsobanurira wenda ku mbogamizi zanjye mfite nk'uko bitwa ngo umwana ku isonga ndagira ngo manze mubaze umwana ku isonga baba bashaka kuvuga iriya nsonga iyo bavuze ngo umwana ku isonga isonga ariyo baba bashaka kwerekana aho ngaho icyo icyo agihereho ambwira ariko ubundi hanyuma kuba ku isonga ubundi wumva icyo ari cyo ubundi kuba ku isonga mba numva nyine ari ari kuba imbere cyane Eh, ubwo rero se nibaza ukuntu ba- iyo bavuga ngo umwana ku isonga ho ntabwo mba ndi kubyumva neza Eh, ubwo icyo araza wenda afite uburyo bari bu- ari bubimbwireho akanisobanurira hanyuma rero ndagira ngo nanone ah, ngira kandi mvuga kuri ibi ngibi byo ku isonga Ku- kuvuga ngo umwana ku isonga ni byiza ariko nanone bashobora kubivuga ngo ni ku isonga njye nkabibona kuba ku isonga ku runini gusa kuruta kuba ku isonga mu bikorwa araza kumbwira ubundi kuba ku isonga k'umwana byakagenze gute byagakozwe bityo kugira ngo tuvuge koko ngo umwana ari ku isonga akwiye kwitabwaho ate ngo abe ari ku isonga akwiye gufashwa iki ngo abe ari ku isonga akwiye we gukora iki nk'umwana ngo abe ari ku isonga nubwo ntacyo nk'umwana akwiye kwitabwaho araza kubimbwiraho mu buryo bwimbitse hanyuma nanone ku isonga hari ibyo arambwira nk'abashinzwe kureberera abo bana ku mategeko babivugaho iki ku mategeko akiri nkene niko ngewe mbivuga akiri nkene intekerezo afata hari yava ku buryo bushimangiye neza busobanutse bumenywe na bose bakora iki kugira ngo nk'abana bamwe batazi ubwo burenganzira mu gihe bagize icyo kibazo cyangwa bagahungabanywa mu buryo bumwe cyangwa ubundi bakora iki ngo abo bana bafashwe bafashwe ku kibazo icyo ari runaka bahuye nacyo nta kibazo nshaka gushyiramo hano kuko birahari byinshi bo bakora iki kugira ngo abana bamenye inshingano zabo n'uburyo bwo gutanga ikibazo bafite abo ngabo bitwa umwana ku isonga bakora iki hanyuma bakorera he hanyuma araza kutubwira kugira ngo umwana ku isonga ibe mu gihugu cyose kuko abana ni ab'igihugu cyose byo bikorwa bite ushobora gusanga umwana ku isonga iri gukora igakorera mu mujyi wa kigali gusa nk'uko ibikorwa byinshi by'abaturarwanda usanga biri mu mujyi wa kigali ibyo nakwita wenda bibareberera cyangwa biri ahantu hamwe mu ntara imwe bakora iki kugira ngo bibe biri ahantu hose mu gihugu aze kumbwira ubushobozi bafite mu gufasha umwana bwo bungana iki buva hehe ko twumvise ari umuryango wigenga umva niyitanga hindira aho ngaho kuko ndumva ufite ibintu byinshi cyane ariko rero haba hari n'abandi baba bakeneye nabo gufata ijambo noneho ubuhini aho ngaho turebe ukuntu ruzigana maximilien agusubiza utu tuntu urakoze ruzigana umwanya ni uwawe ikibazo kibi icyo numvise cya mbere avuga ese amategeko y'u rwanda ko ari nkene ati ese abana umwana ari ku isonga nibyo numvise aho nahereye ngo umwana ku isonga kuki muvuga ngo umwana ari ku isonga ngo ese ntibyaba biri ku rurimi gusa nagira ngo nubwo ntamenye aho yabajije ari niba ari mu rwanda cyangwa ari hanze y'iki gihugu ako ngako nako yego ari mu karere ari mu ntara y'amajyepfo mu karere ka kamonyi murakoze cyane ari mu karere ka kamonyi yego yitwa niyitanga kimwe cyo nagira ngo mpere ku cyo asoreje aho baza tese umuryango ukora isi umwana ku isonga ukora iki ukorera hehe ukora isi umwana ku isonga ifite icyicaro mu mujyi wa kigali mu karere ka gasabo i remera nta nubwo biro byacu biri kure cyane ni ku muhanda ugana kimironko niba aheruka i kigali uturutse aho bita kwa rando ukomeza hari ahantu inyura hari etaje iriho icyapa cyacu turi ku muhanda mukuru ibyo navuga rero ibijyanye n'ibikorwa polisi umwana ku isonga yagiye igira ibikorwa mu turere dutandukanye uretse ko akenshi ntabwo ibikorwa bya polisi ubwayo ari ibikorwa na sekiriteriyeti yayo cyangwa se ubuyobozi ibiro byacu ahubwo dukorana n'abamambure bacu abanyamuryango bacu hari imiryango yacu ifite ibikorwa ikorera mu ntara hari n'ibyo natwe twajyaga dukorera mu ntara ariko kugira ngo twirinde ibyo bita dupulikesheni cyangwa gukora ibyo bamwe bakoze natwe aribyo tujya gusubiramo twifuza ko iyo bishobotse imiryango dukorana kandi ari abanyamuryango bacu ibyo bakora twe tububakira ubushobozi haba mu mahugurwa tubakorera hari n'abo tubasha kugira gufasha kugira ngo haboneke ubushobozi bw'aho bashakishiriza ubushobozi faranga reka byite gutyo kugira ngo babashe kugira ibyo bageraho birenze ibyo bari basanzwe bakora rero twigeze kuba dukorera mu karere ka nyaruguru akarere ka gatsibo akarere ka bugesera ndetse no mu karere ka gasabo ariko icyo nagira ngo nongereho ni uko tugira umwihariko wo guhugura abana ibyiciro by'abana ubwabo ngira ngo niba ari mu rwanda arabizi ko tugira amahuriro y'abana bagiye batorwa ku nzego zitandukanye abana bahagarariye abandi kugira ngo umwana agire uruhare mu bikorwa ntabwo ari ukuvuga ngo agire uruhare mu bimukorerwa gusa ahubwo agire uruhare mu bikorwa igihe yumva hari ibyo akurikira mu makuru hari ibyo yumva aho atuye ariko nawe abe yabasha gutanga igitekerezo cyiwe abana rero bagiye bahugurwa mu buryo butandukanye ariko tukanahugura noneho n'ibyiciro bitandukanye by'abantu muri utwo turere nari nkubwiye twagiye duhugura abarimu abahagarariye amakoperative abayobozi b'amadini ku bintu twabonaga ko bigaragara ko ari ibintu bi- bikabije cyangwa bigaragara ko bi- bi- birimo ihohoterwa ry'abana nk'ibijyanye no gukoresha abana imirimo ivunanye ni ikintu bigaragara ko eh, guhera mvuze ko ari guhera kera abana bakoresha abana ariko rimwe na rimwe ntibamenye ubushobozi umwana afite bwo kugira ibyo akora kugira ngo bamenye n'aho bagarukira bamuha imirimo n'inshingano rimwe na rimwe dusanga zimurengeye bikitwa ko bibaye imirimo mibi abo rero bo twagiye duhugura abenshi hagiye havamo abantu bafata ingingo bafata imyanzuro yo guhindura imikorere n'uburyo bakoranaga n'abana hari abo twagiye duhugura nko mu bijyanye muri za nyaruguru aha- hari hari inganda z'ibya- hari inganda z'ibyayi twahuguraga abo ngabo bafite za koperative ariko ababyeyi bagahabwa amakuru y'uburyo bakwiye kwirinda gukoresha abana imirimo ishobora gutuma umwana ararukira kujya gukorera amafaranga agata ingingo y'ingenzi yo kujya kwiga kugira ngo ejo azabe umuntu w'umugabo wigirira umumaro cyangwa se umugore wagirira umumaro akigirira umumaro ku giti cye akagirira na- n'igihugu muri rusange ibyo rero nibyo bimwe mu byo dukora kugira ngo umwana kuvuga ngo umwana ajye ku isonga ni uko ikintu ushaka kukiri ikintu ku isonga ni ukuvuga ngo ni icyo wimirije imbere ni icyo ushyize imbere gushyira umuntu ku isonga cyangwa zumva n'ubungubu uyu munsi hari siroga nyinshi zivuga umugore ku isonga um- umuturage ku isonga ni uburyo bwo kugira ngo iyo mvugo ifashe kuzamura imyumvire y'abantu navuga ko bafite imitekerereze cyangwa imyumvire iciye bugufi rero n'icyo nashaka kumubwira ntabwo nzi aho ah, urwego ariho rwo kumva ibintu ariko uyu munsi tuzi ko iyo umuntu adafite amakuru niwe ukora amakosa menshi ariko iyo ufite amakuru hari ibyo wirinda hari ibyo umenya ko iki ni icyaha ukakirinda ukirinda ihohotera rye- rikorerwa abana kubera ko wamenye ko ibi n'ibi iyo ubikoze bituma umwana atajya mbere atabasha kwiga atabasha kubaho neza murabizi ko hari abana ababyeyi bajyaga babaho ugasanga yinyweraho yinywera inzoga akangiza umutungo abona ntagurire abana imyambaro ntagu- nta- ntishyure abana amafaranga y'ishuri cyangwa ama- ibikoresho by'ishuri umwana akavukira mu rugo rutagize icyo rubuze ariko aza- akazarinda asaza atazi gusoma no kwandika bitewe n'imyumvire iri hasi kubakira abantu ubushobozi rero bisaba kugira icya mbere ni ukugira ubushishozi kumenya ni ibiki umwana yemerewe kuko umwana buriya nubwo abantu babifata nk'umwana ngo ni umwana ariko umwana aratekereza bivuze Azi nyine icyiza kuri yuko we.
bivuze yuko azi ikibi kuri we ibyo ni itangasimo yigeze kuvuga ati ese umwana azi Mm.
aho ashobora gutanga ikibazo yego abo du- abo tubasha guhugura kugeza uyu munsi bahabwa ayo makuru yose ku buryo amenya ati igihe ababyeyi banjye batankoreye iki n'iki namenya aho babibwira tugira eh, abantu bagiye batorwa ku rwego rw'imidugudu n'akagari aho bita inshuti z'umuryango abo barazwi iyo umwana yamenye ko abo bantu bahari igihe abona hari ibintu bitagenda kuko guhohotera umwana kuri iki gihe si ukuvuga ko umuhohotera ari uko nta sano agirana nawe n'umubyeyi ashobora kumuhohotera umuvandimwe we umuntu wo mu muryango akamwambura ibyatuma umwana yakabayeho neza ibyo byose rero umwana wagize ayo makuru hari ibyo hari ibyo adashobora guhura nabyo kubera ko yamaze kumenya kwivugira cyangwa se kumenya aho yatanga igitekerezo umu- wa wundi wamuhohoteraga nawe akamenya ko aramutse agize ibyo avuga amukorera nako umwana yabishyira hanze bikamugiraho ingaruka ibyo byose byo kumenya guha umwana amakuru y'ingenzi ndetse n'abandi bantu ababyeyi muri rusange abarezi muri rusange murabizi nkawe kamirindi nubwo uri mukuru ariko urabizi ko kera abana bigaga mu ishuri bagakubitwa Eh, bagakubitirwa ko bakerewe bagakubitirwa ko bananiwe kumva neza isomo yenda ikosa ritari n'iry'abana ahubwo ari n'iry'umwarimu byose byabagaho ibyo byose tubyigisha kugira ngo ari umubyeyi ari umwarimu ari umuyobozi ari n'umwana bamenye uruhare rw'umwana n'ibyo akwiye kuba ahabwa yemererwa n'amategeko ibyo rero nibyo biri biri mu nshingano kugira ngo umwana tuvuge ngo umwana ari kujya ku isonga kubera ko ubu twicaye hano turi mu gihugu cy'u rwanda ariko dukikijwe n'ibindi bihugu ibyo bihugu byose iyo byegeranye nibyo bizamuka bigakura umugabane w'afurika utuwe n'abantu benshi duhora twumva abana bamwe bava muri afurika abasore ba- ba- bahora bambuka bakagwa mu nyanja bajya gushaka imibereho hanze kubera ko ibihugu byabo byananiye gushi- gushyiraho gahunda na politiki zizamura ibihugu byabo abana babo bakaba mu bihugu badafite icyizere bakumva bakwiye kujya gushakishiza ubuzima mu yandi mahanga rimwe na rimwe a- ba- a- a- baya- abakira atanabakeneye ahubwo ashaka kubakoresha ibi- ibyo kugira ngo bababyaze umusaruro gusa niyo Mm.
mpamvu rero tuba turi kuvuga ngo byibura mu rwanda gahunda ziriho politiki iriho ari iy'uburezi politiki y'ubuvuzi politiki y'ubu- y'ubutabera byose biha umwana amahirwe ndetse n'abandi bose bifuza kuzamura umwana ndetse n'umu- n'urubyiruko kugira ngo bavemo abantu bigirire akamaro ejo bazabe bafite ubushobozi bwo guhangana ku ruhando mpuzamahanga ku bijyanye n'imibereho myiza kugira ngo bazabeho neza mu gihugu cyabo wigeze gukomoza ku mirimo ivunanye hanyuma Yego.
ariko rero eh, hari n'ikindi kibazo ku bana kubacuruza bakabakoresha ibintu bindi ni ukuvuga imirimo idahembwa bakabakoresha uburaya ibyo ngibyo byo mu rwanda hari ibyo muhura nabyo u rwanda ruri ku isi nk'ibindi bihugu ntabwo arakarwa ni ukuvuga ngo ibiri mu bindi bihugu no mu rwanda bihaba kuvuga ngo hari ibyo duhura nabyo nk'uko ushobora kubona amakuru natwe turayabona twe nk'imiryango itari iya leta imiryango ya sosiyete sivile icyakora ntabwo dufitwe twebwe nka koalisiyo umwana ku isonga ntituragira ubushobozi bwo gushyiraho ibyo twita rigwedi sapoti dutanga ngo ibibazo twakiriye tubishyire tubijyane mu butabera aritwe tubyikoreye nta bibazo nk'ibyo turahura nabyo biza bitugana bivuga ko umwana yacurujwe cyangwa se yakoreshejwe uburaya ariko iby'ababyeyi bananiwe bataye inshingano bananiwe gufasha abana babo hari ibitugeraho ibyo natwe tukabivugana n'indi miryango dukorana tukagira uko twohereza twifashishije umunyamategeko dufite kugira ngo aberekeze aho bashobora gutanga ikirego bafite n'abunganizi mu by'amategeko bashobora kubafasha kurushaho ibyo byagiye bibaho ntabwo ari kese nyinshi tugira ariko icyo kumenya ko mu rwanda icyo kibazo cyo kuvuga ngo hariho abana bakoreshwa uburaya byahaba nk'uko biba n'ahandi ariko simvuze ko u rwanda ntabwo rushobora kuba igihugu gifite umwihariko kuko ibyo byose ubona by'ihohotera rishingiye ku gitsina binyuze mu ikoranabuhanga kenshi naho bihera byifashishwa hakurikijwe iterambere riri kugera iterambere rifite ibintu byiza ryazanye ari kubasha gukoresha imbuga nkoranyambaga gukoresha imirongo y'itumanaho nk'uku za telefoni nk'uku tuvuganye n'abandi ibyo byose biri mu byiza by'iterambere ariko byagiye biza bizanye n'ibibi bigira ingaruka kuri ba bantu bafite ubushobozi buke bwo gusesengura abo mvuga ni bande niba abanyantege nke mu ntekerezo harimo abana harimo abantu batagize amahirwe yo kwiga ngo bagere aho bageza ku buryo icyo abonye cyose ari igiciye kuri radiyo igiciye ku mbuga nkoranyambaga acyakira nk'ukuri kubera ko atazi uburyo kiba cyakozwemo n'umugambi ukiri inyuma ibyo rero byagiye bijya aho bihindura imyumvire n'imitekerereze y'abana rimwe na rimwe ugasanga nabo bataye umurongo bashingiye ku byo babona kuko burya ibyo ugaruriye ubwonko nibwo ubwo bwonko bwakiriye nibwo buzashyira mu bikorwa niyo mpamvu abana benshi bashukwa n'ibyo byose baba babonye kuri interinete ku ma ibitangazamakuru bishyira hanze amashusho y'urukozasoni n'ibindi nk'ibyo ngibyo yego muteze amatwi radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ni cya kiganiro cyanyu murisanga insanganyamatsiko ni ukurengera umwana ariko rero ndiseguye kubera ko mu kirundi bambwiye yuko bivuga ibindi ni ukurinda umwana ntabwo ari ukumurengera byo mu kirundi ndiseguye rero ni ukurinda umwana kumurinda ibibi maze rero kuri telefone dufite nduwimana innocent nduwimana we urahura akomeye yego n'amahoro ndakomeye umwaka mushya yego wa twese tuwusangire uherereye hehe ni ngaha mu gisagara cya bujumbura mu kanyosha ye icyiyumviro cyangwa ikibazo ni icyiyumviro hamwe n'ikibazo yego cyane cyane kugira barinde abana bato bareke kubakoresha ibikorwa hanini hanini hari abana bacanwa n'ababyeyi kubakoresha ubuzi bubarengeye kirekire rero twosaba nka leta yuko yofata igahimiriza ingingo yuko uwofata ariko arakoresha nk'abo bana batashikana imyaka yo gukorera akazi kandi babona ko bagwiriye bakazohanwa bakazotangishwa n'amande kuko benshi benshi babajyana gukora ubuzi barengeye kandi baruhishe ikigira kabiri ni ukwirinda rero ko kugira amarigara hagati y'abo bana mu mihanda usanga buzuye ari nka benshi bagashya bafata yuko ingingo y'uko bakabakuraho bamwe bamwe bakababeganiza hamwe abandi bakajyana iwabo cyane cyane abana benshi mu mihanda bagwira kubera ari nka ba nyina wabo usanga batishoboye bakabajyana ku buzi bubabemereye abandi nabo ugasanga bari hagati mu mihanda twose rero nk'uwo basanga bari kubakoresha nk'ubuzi babemereye yuko bafata bagahanwa abandi nabo bakabasubiza eh, iyo baje bava kugira birinde eh, gukoresha abana bakiri bato yenda uwimana urakoze yego namwe murakoze kuduha ijambo ku ijwi rya amerika mutukwama mutwibuka yego yego rwose kuri telefone dufite kandi theo bizimana bizimana we uraho urakomeye ndakomeye neza ndi mu ntara kigeze mu gihugu cya uganda nabonye insanganyamatsiko yanyu mbona imeze nk'ibyo bari nsanzwe ntekereza kandi mbona hano nibyo mbona abana benshi benshi kandi bari hafi bari hafi y'imyaka cumi n'umunani bava mu gihugu cy'u rwanda baza kwicuruza inaha mu gihugu cya uganda bava mu rwanda bakaza kwicuruza aho ngaho Eh, ya bakaza kwicururiza mu gihugu cya uganda bijyanye n'akazi nkora ni- igihe rimaze mu gihe hafi mu gihugu cyose cya uganda nta gasoko na kamwe ushobora kugeramo ntisanyeho bano b'abanyarwanda ndibaza ngo ni ukubera iki ababyeyi babo bakemera bakaza muri uganda kandi ari batoya bababwira ko baje gukorera akahe kazi cyangwa yego se leta y'u rwanda yo nimba ishobora bashobora kuba babizi ko abo bana bava inaha muri uganda abana batoya bakabikuza bakaza muri uganda baba bazi ko baje gukorera akahe kazi kandi baryamana n'abagabo ku kiguzi cy'amafaranga cyangwa se abanyarwanda baza kubakira mu rwanda cyangwa se ugasanga hari n'abanyarwanda baba bafitemo uruhare ariko babazana ku kiguzi cy'amafaranga kandi utubari baba bakoramo utubari baba bakoramo kumwe na za hoteli nta mafaranga baba bafite usanga akabari kamwe gafite nka karimo gafite nka kapito y'ibihumbi y'u rwanda ugasanga gafite abakozi icumi kandi abakozi icumi bose ari abana b'abanyarwanda ugasanga barya barya barya burekifasiti ntibarya ranje ntibarya abo bana ngo ni- bakabagura bakabashyira ngaho ngo nibo bo kwirisha ngo nibo bo kwishakira icyo kurya kandi ngo nibo bo kuya n'umushahara mu gihugu cyose cya uganda ibyo bintu biruzuye so ababishinzwe niko mwabyo- mwakora mwabikora ubuvugizi ababishinzwe mu rwanda bakazabikora iperereza niko se bizima wavuze ngo bihura n'ibyo ukoramo U- wabwira umutumirwa ko ukora mu biki Ah, navuga ngo bijyanye n'akazi nkora kugenuka kugeza ihora ndagenda ndagenda hirya no hino none se utwara imodoka Eh, twara imodoka buri- rimwe na rimwe mpamvu twara imodoka ariko bitewe n'akazi ko bosi wanjye bari kumva akora hirya no hino rero bituma nanjye ngenda ndi kuzenguruka ye nuko bizima ndagushimiye ubwo buhamya uduhaye Eh, murumva radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirori n'ikinyarwanda niko se ruziga nawe ibi bintu by'umwihariko bizimana avuze hari icyo wa- wabivugaho nawe Eh, urakoze kamirindi nkeka ko uko atanze amakuru iyo aba yarayatanze n'ahandi eh, niba koko ayo makuru afite ari amakuru y'ukuri hari uburyo byakurikirana kuko nababwiye ko icyo dukora ni ubuvugizi ndetse no gukumira ibyitwa ibyaha byose bishingiye kuba habaho ihohotera ryaba rishingiye ku gitsina cyangwa ibicuruza cyangwa ihohoterwa iryo ari ryo ryose rishobora gukorerwa umwana ibyo tubikora Eh, hari n'ibyo twagiye tujya dukora twifa- dufatanyije n'inzego za leta tuzi zifite mu nshingano cyane cyane nk'ubukangurambaga nko mu bigo by'amashuri mu kwigisha abana ndetse n'abarezi muri rusange kugira ngo bamenye ibyo bakwiye kujya babwira abana kugira ngo abana batazagwa mu mitego y'ibyo bi- byitwa ibyaha batazi ko ari ibyaha ibyo rero niba nawe yagize amakuru ko inshingano tujya tubwira n'ababyeyi ni uko niba umenya amakuru ko hari ihohoterwa ryenda gukorerwa umwana uri uwa mbere gutanga ayo makuru kuko inzego zibishinzwe zirahari iyo ikibazo cyamenyekanye nye ziragikurikirana kikabonerwa n'igisubizo ndetse n'abafatanyabyaha n'ababigiramo uruhare bakaba bafata rero reka mubwire ko kugeza uyu munsi hari amakuru nanjye numviye kuri iyi telefone eh, muri iki kiganiro aramutse ayafite ubwo yazaduha amakuru yiyongeraho eh, tukazafatanya n'abandi gushakisha uburyo niba ari ikibazo koko cyabonerwa igisubizo numva ari aho nagarukira kuko ntabwo ayo makuru nari nsanzwe nyazi kandi nawe aravuga ati ngewe mpora mu- mu kazi nkoramo mpora mpura nabo urumva nta- ntawe ugendana nawe ntabwo tuzi ngo abahura nabo bose abo ni abanyarwanda ni kandi ari kubivuga ko ari mu mahanga ari mu mahanga ahurira nabo ayo makuru aba akeneye ubusesenguzi burenze ibyatubwiriye ahangaha kuri telefone murakoze ubwo se noneho nabahuza kuko dufite nimero ye nawe dufite iyawe Nge ntekereza ko ibi- uburyo bwanditse niba eh, hari website yacu barayibonye Mm, hari amakuru ushobora gutangiraho ukaya- ubishatse wayatanga cyangwa se na imeri zacu u- amakuru afitiye igihamya iyo dufite amakuru afitiye igihamya turakurikirana ikibazo kikaba cyagezwa ku babifite mu nshingano kuyishakira igisubizo radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda turaganira ku bibazo byo guhohotera abana byo kubakoresha imirimo ivunanye n'ibice byose mbese n'uburenganzira bwabo muri rusange umutumirwa ni ruzigama ruzigana maximilien ni umuhuzabikorwa w'umuryango ihuriro ry'imiryango iharanira uburenganzira bw'abana umuryango witwa umwana ku isonga kuri telefone dufite frederic yanditse kuri facebook y'ijwi ry'amerika veho radiyo yacu ngo ni frederic salpongo umureyo w'iburega frederic we uko ni ukuri
niko muraho neza bwana tomasi kamirindi yego urahora ukomeye umwaka mushya muhire umwaka mushya muhire kuri twese twizere ko namwe aho ngaho washingitoni disi muri amerika mumeze neza turaho turakomeye rwose umwaka twawutangiye neza nabo dukorana bose baraho bameze neza nuko yego mwadusubije cyane yenda bikora none se wabwiye umutumirwa neza amazina yawe nyakuri kuko iki ni icyivugo
yego n'aho atuye n'aho akorera ubusanzwe nitwa frederic nawe yirusha intege yego Mbereye mu murenge wa burega mu karere ka rurindo mu majyaruguru y'u rwanda nuko ntawe wirusha intege we Mm, yego gusha ku ngingo rero eh, ndashe ku ntego rero mu by'ukuri mbere na mbere kamanza nshimira umutumirwa ku ngingo yacu nziza akomeje kutuganiraho ijyanye eh, n'ukuntu twakumira cyangwa se tukarwanya ihohoterwa rikorerwa abana cyangwa se n'imirimo ivunanye bakoreshwa cyane ko njyewe nk'aho ntuye ndi imboni yo kurengera uburenganzira bw'umwana eh, bi- i- iri shami riba mu rwanda ryitwa inshuti z'umuryango mu by'ukuri rero ni ikintu ubona ko dushyiramo imbaraga ariko biracyagoye kuko hari nk'igihe ujya mu birombe by'amatafari ugasanga harimo abana b'imyaka icumi cumi n'ibiri bakikorera amatafari wamukora akaguha ati ntabwo nabona nabonye amafaranga ngo njye kwiga mu by'ukuri usanga hakenewe ubukangurambaga buhagije kugira ngo a- ababyeyi babe mbere na mbere bamanze bumve ko umwana igihe yagiye mu mirimo ivunanye nk'iyo ngiyo nibyo uyu munsi ashobora kujyamo wenda akakuzanira ayo mafaranga se akaba yanaguhahira nubwo atari inshingano ze tubyemeranye yego ariko se ni- ntiwibaza uti ejo he hameze hate ni ukuri iyo miryango ni- nibagerageze bagere n'inaha mu cyaro cyane usanga ariho hari akarengane usanga abana ugasanga n'umwana ababyeyi ba- i- bari purawudi ku mwana wabo ku nimba bati yakoreye bibiri uramubura ngo ajye kwiga kubera iki ariko watekereza wareba ibyo bibiri nibyo uyu munsi arabibona ariko ejo azakenera kuba yarageze mu ishuri abe nawe yanakwihangira umurimo kuko ubu isi tuganamo ni isi y'umuntu usobanutse kandi wakandagiye mu ishuri none se Umva rero aho ngaho i- aho ngaho iburega iwanyu usibye usibye kuba inshuti z'umuryango u- ibyo ngibyo urimo nta wundi muryango urengera abana uzi uhagera bo maybe ku giti cyanjye ntawo njya mbona tujye tureka kubeshyanya ntawo mbona mu rwanda irahari myinshi ariko cyane nko mu cyaro niyo mpamvu namubwiraga ntibabururuke batwegere eh, usanga aho nta miryango i- i- ibarengera ihari ku buryo bashobora kujya nko muri ibyo birombe za bari ahacukurwa za gasegereti hirya no hino yaba ari ahantu hacukurwa eh, amabuye y'agaciro atandukanye harimo na za konkasi amabuye bubakisha usanga nta bintu byo byo kubirwanya bihari kandi bikagutera impungenge nimba uri umubyeyi ushobora kwibaza uti ego uwawe wenda wowe urabyumva ashobora kujya kwiga ariko si umuturanyi utagiye kwiga ejo si we uzakwangiriza ese u rwanda rw'ejo ruzaba rumeze rute mu gihe rufite abantu bagitekereza gutyo ugasanga ni ikibazo gikomeye nanone ikindi eh, za kigali iyo ngiyo mu mijyi n'ahandi hose usanga umuntu avuga ati nkeneye nk'umwana w'imyaka cumi n'itanu wo kurera iwanjye ese ko ufite akazi akajya kurera uwawe w'ejo he hameze hate ibyo rero niyo mpamvu ingufu zigikenewe ari nyinshi kugira ngo eh, i- iryo hohoterwa cyangwa se kubangamira uburenganzira bw'umwana eh, biveho cyangwa se bigabanuke nuko ariko rero nawe ndumva ufite inshingano zo kuba wageza bene utwo tubazo mu mu bayobozi yego murakoze rero reka tumushimire akomeze anadusobanurire kurushaho gusa ndatekereza ko ibyo bintu mbabwiye ari ingenzi kandi na bagenzi banjye wenda baza babyunganira murakoze ijwi rya amerika yego ntawe wirusha intege ni wowe dushimiye cyane yego ye nuko maximilien rero mugubwe neza ye Mm.
komera maximilien wamwumvise murakoze cyane reka tunamushimire ko ari n'umwe mu bafatanyabikorwa ba abo yiyise imboni z'uburenganzira bw'abana na- na- ni bamwe mu bantu bakorera- bakorana na komisiyo y'uburenganzira bwa muntu mu mu rwanda bagiye batorwa mu mirenge itandukanye kugira ngo babe bamwe mu bafatanyabikorwa ah, na- nakwita ko ari nk'aba ni imboni nyine ariko bakaba n'abakorerabushake bafasha mu gutanga amakuru aho uburenganzira bw'umwana bwahungabanye turacyafite inshingano natwe ikomeye kugira ngo tubashe no kubageraho banahugurwe bahabwe amahugurwa navuga ko mu bufatanye tujya tugirana n'iyo komisiyo y'uburenganzira bwa muntu uyu mwaka ushize nibwo twagize ubushobozi bwo kugera mu karere ka gakenke duhugura abantu bageze mu ijana na mirongo itanu barimo abenshi usanga ari abantu bafite n'izindi nshingano mu bijyanye n'ubuzima busanzwe bamwe n'abarimu abandi ni abantu bafite imirimo izwi aho batuye cyangwa bakorera baba baratoranyijwe n'abaturage bagenzi babo ko bajya baba abantu bafasha baba bafashamyumvire kugira ngo habeho impinduka ku bijyanye no kubaha uburenganzira bw'abana abo rero niba nawe ari muri abo ngabo icy'ingenzi ni uko yavuze ati turagerageza nk'uko yabivugaga ariko dukeneye n'ubufasha bw'indi miryango iturutse hirya no hino icyo twamaze kubona ni uko ari leta ubwayo ikeneye abafatanyabikorwa ariko natwe nk'imiryango itari iya leta ifasha leta kugira ngo inshingano yiyemeje zibashe kugerwaho tuba dukeneye n'ubufasha buturutse ku baterankunga batandukanye no ku ijwi rya amerika abatwumva bafite ubushobozi babona aho babukura bajye bunganira mu bikorwa nk'ibyo ngibyo kubera ko guteza imbere igihugu tubizi neza ko bituruka mu mashyiga navuga ko ari nk'amashyiga atatu yubaka igihugu ari abikorera ku giti cyabo imiryango itari iya leta nk'iyi yacu hari ndetse n'abakora ibikorwa by'ubushabitsi cyangwa by'ubucuruzi ariko nkagira ngo icyo cyiciro cy'abakora ibikorwa by'ubushabitsi ubucuruzi ubwubatsi ubucukuzi nk'uko yabivugaga bose bongere bajye basubiza n'amaso inyuma bategereze ko abo bari gukoresha uyu munsi babakoresha imirimo ivunanye cyangwa batabitaho mu buryo bukwiriye igihe cyose badateguwe neza ngo bavemo abantu beza bashobora kugira uruhare mu kuzasenya ibyo bari kubaka muri iyi minsi niyo mpamvu gufasha umwana ni ukwirengera kuko iyo ufashije umwana umwe uba uzi ko byibura mu myaka icumi cumi n'itanu iri imbere hari abantu barenga makumyabiri urengeye abazamukomokaho abo mu muryango ni ukuvuga gufasha umwana uba uteje igihugu imbere kuri rwa rwego ruri hejuru cyane niyo mpamvu twasaba nk'uko yabivugaga abafatanyabikorwa bacu harimo imiryango imwe birasaba ko nongera kujya kureba ibikorwa by'abanyamuryango bacu abari muri za rurindo umuntu yababwiraho bakajya babikurikirana nabyo ariko ubundi kuba uwa mbere mu gutanga amakuru aho ubonye ihohoterwa cyangwa aho rigenda kubera bigira ingaruka nziza ku mpinduka dukeneye mu bijyanye no kurengera umwana kuko ikibazo gikomeye ni twebwe abantu bakuru ababyeyi abafite inshingano runaka iyo urebereye ikintu kitari kidasanzwe kiri gukorwa gikorerwa umwana ukakibona nk'igisanzwe icyo ni ryo kosa rya mbere riba ribaye rituma wa mwana wabibonye n'abandi babibonye batyo bazabona ko ari ibisanzwe akaga ka mbere ni ukubona ikintu kidasanzwe ukakibona nk'igisanzwe cyangwa se reka tuvuge ngo kubona icyaha ukakibona nk'aho atari icyaha mu buryo bwo kurengera umwana rero dusabwa kuba abantu batanga urugero rwiza kuko umwana burya yigishwa cyane no kubona urugero kurenza ibyo umubwira mu magambo niyo mpamvu abafite aho bahurira n'abana bose duhora tubakangurira ko iyo ufashe umwana ukabwira umuntu ngo azakuzanira umwana muri kigali amuvanye iyo ngiyo mu giturage akaza kurera abawe abawe bari kwiga we ntiyiga ntutekereze ko uwo mwana ayobewe ibyiza uri gukora iwawe kandi nawe yabyifuzaga twifuza rero ko habaho iyo mpinduka mu myumvire no mu mitekerereze kugira ngo abantu bose biyumve mu iyo nshingano kurengera umwana wo mu gihugu cyawe uba wirengeye inshuro zirenga ebyiri ejo tuzaba dushaje twese abo bantu batateguwe neza iyo batateguwe neza basoza bahindutse abantu babi basenya ibyo twarushye dutegura murakoze cyane radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda turaganira rero n'umuyobozi nshingwabikorwa w'umuryango umwana ku isonga uwo muryango ni urugaga ihuriro ry'indi miryango makumyabiri n'itatu yita rero ku burenganzira bw'umwana ni ruzigana maximilien ari kigali rero kuri telefone dufite muvunyi siriro na thierry niyizigama tubanzirize kuri muvunyi muvunyi we ndakumva kamirindi we urakomeye umwaka mushya muhire kuri twese ndakomeye ndashima imana meze neza ni uko bwira umutumirwa aho uherereye
ndi mu rwanda mu karere ka kayonza mu burasirazuba bw'u rwanda yego nibyo reka mbanze bashimire kuri insanganyamatsiko mwatuzaniye ndetse ni umutumirwa kandi n'ibyo amaze kutubwira ndabishimye cyane ni igikorwa cyiza bakoze ariko reka ntangire mubaze nti bakorana bate na leta bakorana bate ikindi nagira ngo mubaze mu ntara mu ntara babibona bate kuko urumva icyiciro cyabo kiri mu mujyi wa kigali ariko bibaye byiza wenda batubwira bati mu ntara eh, mu ntara iyi n'iyi dukorera mu karere aka n'aka nabyo byadufasha ikindi nanone ku bijyanye n'umwana ku isonga hari aho ubona nanjye ubwanjye mbere nk'umuntu wabivuze bwa mbere wa- wahamagaye bwa mbere uko yavuze nanjye hari aho nabasha kuba nabyumva nibyo koko umwana ku isonga uko mwabivuze ariko hari igihe ubona aho kugira ngo umwana abe ku isonga aba ku musonga kamukoresha iyo mvugo abana nta mwana utaba mu isibo nta mwana u- u- umwana n- a- ari mu gihugu ariko hari isibo abarizwamo ariko na n'izi zari umwana ureba kase mayibobo ni umwana nta gakoko ntabwo ukabona umwana uburyo amezemo ni uburyo budafite gahunda ishuri wapi yibaza abayobozi bo- ba- ba- abo- baho uwo mwana ari bimeze bite hari n'umwana usanga yaravutse ku muntu uwo muntu akaba ntamwandikisha uwo muntu ugasanga uwo mwana ntiyiga wareba umusatsi we eh usanga ni ibindi bindi rero navugaga nti bari bakwiye kuba bakurikirana cyane ba- ba- ba- bakora uburyo ki bazajya bajya nko mu nteko z'abaturage bakagira uburyo ki ba- bag- bakagira icyo babivugaho kuko buriya kwicara aho ngaho gutyo ngo ntegereje umwana ngo ntegereje ko bazangezaho ikibazo gutya na gutya ntabwo numva ko byaba bihagije muvunyi we ikindi wahindira aho ngaho tugahana ijambo n'iyizigama sawa ntari mugire akazi keza turi kumwe yehe ndagushimiye cyane radiyo ijwi ry'amerika nk'uko nabivuze mu kanya nyine dufite na thierry tayiga asiatic n'izigama mbega amazina niyo yanditse kuri facebook voa radiyo yacu nuko n'izigama sabwe sabwe uraho urakomeye ndaha ndameze neza cyane namwe yego turaho umwaka mushya muhire tuwusabikanye tuwusangire yewe uherereye he n'izigama yewe ndi mu burundi mu gisagara cya bujumbura kuri kaminuza y'uburundi uriga yego ndi umunyeshuri muri kaminuza y'igihugu mu kihe gisata ekonomi fakite de siyanse ekonomike de gestion ye nuko rasa ku ngingo yego bwa mbere na mbere turabashimira ku kiganiro mwaduhereje Mhm.
ni ibintu by'akamaro cyane kuko eh, abana na cyane cyane nibo kazoza k'ejo h'igihugu kuko nibo igihugu kiba cyiteze ko byinshi ariko ikibazo ku kuntu usanga bakoreshwa ibyo bikorwa bibarengeye ahanini birava ku kuntu usanga mu miryango yabo bavutse ari abana benshi ugasanga nta buryo bafite bwo kubatunga ugaca usanga abana bahisemo kujya kwirondera kwishakira amafaranga ni nayo mpamvu rero i- umuti wa mbere ushobora gukorwa wufasha kugira ngo iryo hangiro rihari ryo gufasha abo bana ngo babeho neza ni uko ubwa mbere abantu baheza bakabyara aho bashoboye kurera nicyo kintu cya mbere cyo gukorwa kuko umubyeyi ashobora kubyara abana benshi hanyuma nawe ubwiwe akananirwa akananirwa no kubandikisha nk'uko muvunyi yabivuze kubasomesha bikamunanira ndetse no kurondera no kurondera icyo batunga bikamunanira niho haha uca usanga abana bahisemo kujya mu mabarabara bakajya kwishakira ubuzima ye n'izigama ndagushimiye namwe murakoze cyane wige utsinde yego me ye radiyo ijwi ry'amerika ruzigana Murakoze, yego ye wabumvise bombi
nabumvise bombi eh, reka nshimire bombi mpereye ariko kuri muvunyi siriro w'i kayonza Eh, yavuze ati ariko kuki mbese baba bibereye mu aho ngaho gusa bicaye ntabwo twicaye i kigali gutyo gusa dukora yenda nakubwiye bitangira ko mu nshingano ya kora umwana ku isonga dufite inshingano yo gukora ubuvugizi ku- ku rwego rw'igihugu ni ukuvuga ngo dukorana na za minisiteri zitandukanye zifite mu nshingano gu- gushyira mu bikorwa politiki ndetse na- n'amategeko atuma umwana ahabwa amahirwe ni ukuvuga ngo ah, cyane minisiteri y'u- y'uburinganire n'iterambere ry'umuryango ari nayo ifite mu nshingano ibijyanye byose n'uburenganzira bw'umwana Eh, muri ibyo rero hari ibyo wenda ntakubwiye ko nakubwiye ko tu- tujyana tujyanisha cyane no kureba niba amasezerano mpuzamahanga igihugu cy'u rwanda cyashyizeho umukono ari ajyanye n'uburenganzira bw'umwana yubahirizwa muri ibyo ngibyo bidu- biduha n'uburenganzira bwo gukora ibyegeranyo bitangwa mu gihe runaka bigaragaza uko uburenganzira bw'umwana bwifashe mu gihugu cyane bishingiye kuri raporo igihugu gitanga kuko iyo leta yamaze gusinya ayo masezerano iba ifite n'inshingano yo kuzajya itanga raporo nko kuri un itanga raporo ya buri buri myaka itatu ku kuri african union itanga raporo ya buri myaka itatu ariko natwe dutanga icyegeranyo kigaragaza uko tubona uburenganzira bw'umwana bwifashe twifuza ko ibyo tubona leta yashyizemo imbaraga hari ibyo yakoze hari ibyo ikwiye kongera gushyiramo imbaraga kugira ngo ya mpinduka twifuza turusheho kugenda tuyibona nk'icyo rero hari icyo bavuga hari igihe usanga nk'abana bari aho ntitumenya niba abana baranditswe mu bitabo ndagira ngo mubwire ko mu byo twagizemo n'uruhare kugira ngo cyane habeho guhinduka kw'amategeko yari ariho na politiki yariho yo kwandikisha umwana mu bitabo by'irangamimerere hari ikintu kinini cyakozwe habaho impinduka guhera mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri bishingiye no kuri ayo makuru twatangaga dukorana n'inzego zitandukanye zifite mu nshingano habaho kuvugururwa kw'amategeko itegeko rya bibiri na cumi na na na rimwe rirahinduka rya bibiri na cumi n'umunani ryagiye rihinduka n'itegeko ry'umuryango muri rusange rituma no kwandikisha umwana byoroha ugereranyije n'uko mbere byari bimeze hari ibyavugwaga mbere ngo umwana agomba kwandikishwa mu gihe kitarenze iminsi mbere bavugaga iminsi cumi n'itanu nyuma yaho bati mirongo itatu nyuma yaho hakaba hariho na mande yari ariho ibyo byose kugira ngo izo nzitizi zigende zivamo nizo zaje gutuma habaho na ya kampani cyangwa se ubukangurambaga ku rwego rw'igihugu butuma guhera mu myaka bibiri na cumi na gatandatu na cumi na karindwi habaho impinduka umwana wese utanditswe icyo gihe hashyizweho itegeko ry'uko umwana wese waba ufite munsi y'imyaka cumi n'umunani yandikwa kandi dufite imibare igaragara cyane ko hari abana benshi batanditswe mu bitabo by'irangamimerere habaho guhinduka kw'abafite mu nshingano kwandika abo bana mu bitabo by'irangamimerere kugeza aho uyu munsi umwana wese asabwa kuvukira kwa muganga utavukiye kwa muganga niba avukiye mu kagari cyangwa mu mudugudu hakaba hari abandi bitwa abajyanama b'ubuzima batanga amakuru ku buryo bizamuka umwana akandikwa mu bitabo by'irangamimerere akivuka iyo ni impinduka nini yabaye ituma byibura umwana wese amenyekana aho ababyeyi be batuye n'aho umwana atuye ku buryo byibura n'iteganya migambi rya leta n'uwo mwana aba abariwemo ikindi rero dushaka ko yenda bajya banadufasha n'aba bagiye babaza ibibazo igihe ari mu gihugu kuko impinduka ziba ntabwo byikora ubwo buvugizi dukora dukora n'inzego za leta kuko natwe tuba turi kuri fidi nubwo yavuga ngo nka koalisiyo dukorera kigali ariko imiryango yacu yenda imiryango imwe harimo iyo bazi za karado za haguruka bafite ibikorwa bitandukanye biri mu turere dutandukanye ntabwo tumanuka ngo tujye gukora nk'ibyo bari gukora ahubwo amakuru y'ibyo bahurirayo kuri fidi niyo baduha badusangiza noneho tugakora ibyo byegeranyo bituma n'urwego rwa leta rubifite mu nshingano rubona aho turi kwifuza ko impinduka ziba niba ari itegeko rihinduka niba ari politiki ishyirwaho bigahinduka niho hagiye habaho aya mategeko menshi agenda ahinduka akenshi tubigiramo uruhare ikindi rero nk'iki nani uyu muvandimwe w'i Burundi yavugaga nizigama hari ikibazo icyo cyo ni ikibazo gikomeye reka rwose namushimire ko akizamuye ikibazo cyo kuvuga ngo ababyeyi babyara abana umubare munini w'abana mu by'ukuri nta bushobozi bafite hari inyigisho byagiye bibaho inshuro nyinshi ko abantu bigishwa ko bakwiye kubyara bashoboye kurera ariko birakwiriye ko umuntu wese mbere yo kubyara abanza gutekereza uwo agiye kuzana ku isi azabasha kumubeshaho kubera ko mu myaka byibura munsi myaka cumi n'umunani ya mbere umwana yagombye kuba yitabwaho afashwa n'umubyeyi ye leta nayo ishyiraho uruhare n'ubundi amashuri uvuze ngo urashaka kwishyura ikiguzi cy'uburezi bw'umwana wawe hari byinshi utashobora hari izo nteganyanyigisho zikorwa hari ibyo bitabo cyane cyane mu mashuri ya leta ibyo byose hari abarimu ntabwo ushobora kubona ubushobozi bwo kubahemba igikwiriye ariko ibyo leta yatanze hari uruhare rwa nyir'umwana umubyeyi niba reka tuvuge ngo umubyeyi yenda utarize ashobora kuvuga ngo nanjye ko ntize se sinabayeho iyo ni imvugo iteye ikimwaro kandi inashaje idakwiye kubera ko muri iki gihe igihugu cyacu kirazwi uko kingana hari ababyeyi ntawe ukibasha guha umwana umunani ngo bavuge ngo nzamuhaza niba yaratunze inka zingahe afite hegitari zingahe z'ubutaka ubu ntabyo agifite byaragabanijwe ku buryo umuntu wese azi ko iyi reme ikintu cya mbere ushobora guha umwana akazavamo umuntu wigirira akamaro akakagirira n'abandi ni uko umubashisha kwiga umwuga agakora hari ikintu ashoboye gukora nawe ibyo byo kuvuga ngo umwana yagiye hariya mu muhanda ngo yakoreye ibihumbi bibiri arabitahanye murariye ariko ejo azaba iki igihe uzaba utagihari ubu igihe atazabona umuha bya bibiri byo kwirwa asunika niba ari ingorofani cyangwa iki azabeshwaho n'iki kwiga umwuga nicyo kintu cya mbere ibyo rero nkavuga ko nabyo biri mu byo twagiye dushyiramo imbaraga nka kohereza umwana ku isonga ku bijyanye n'uburezi mu mwaka za bibiri na makumyabiri na rimwe nyuma gato ya kovide nibwo twavuga ku kibazo gikomeye cy'ireme ry'uburezi tugenda tunaganira n'indi miryango ya sosiyete sivile tureba ni iki cyakorwa kugira ngo politiki y'uburezi ibashe kuba ibereye inaboneye twifuza ko habaho n'ivugururwa ry'imishahara y'abarimu ku bw'amahirwe icyifuzo twari twatanze muri bibiri na cumi na n'ukwa cumi n'abiri bibiri na makumyabiri na rimwe hamwe n'ubufatanye bw'indi miryango itari iya leta twifuza ko umushahara wa mwarimu byibura wazamurwaho makumyabiri ku ijana twagiye kubona tubona abawuzamura byibura muri makumyabiri na kabiri mu kwezi kugana mu kwa karindwi bawuzamura hafi mirongo inani ku ijana ubu impinduka yabaye ku mwarimu nubwo tutagenda ngo tubyirate ngo nibyo twatumye ariko byibura uko kubivuga utinyuka kubigaragaza no mu nyandiko bituma habaho impinduka ituma ari mwarimu akora yishimye noneho na wa mwana akagerwaho n'umwarimu uza kumwigisha anejejwe n'akazi ari gukora hari byinshi rero bikorwa nk'iyi miryango ari nayo mpamvu tuba twifuza ko abafatanyabikorwa abaterankunga bashobora kuba bakunganira ndetse n'abasanzwe bakora mu mu mirimo yayo isanzwe aba bacuruzi abafite ibyo bagezeho imana yahawe umugisha bakwiye kujya batekereza ko iyi miryango itari iya leta hari ibyo ikora bihindura ku bijyanye n'ibikorwa byabo bitera imbere kuko uwo mwana niyo yize agatera imbere akabasha kubona akazi akagira icyo akora niyo uhinduka umukiriya w'iriya banki niyo uhinduka umukiriya w'iki kigo cy'itumanaho niyo uhinduka umukiriya w'ibyo bikorwa by'ubucuruzi niyo mpamvu kurengera umwana icyo ukora cyose kugira ngo urengere umwana uba uri kwirengera wowe ubwawe nkanasaba kugira ngo n'ibihugu duturanye nk'ibyo mugenzi wacu yavugaga by'i Burundi abantu babashe kujya banigira ku ngero nziza zigenda ziboneka mu bindi bihugu ntabwo dushobora kubaho nk'ikirwa hari ibyiza tubona ahandi dukwiye kuvoma tukareba niba byatezwa imbere binyuze mu bikorwa byacu ubwacu twishimira gukora akazi dukora nka sosiyete sivile tuvuga ngo ibitekerezo byacu dutanga bishobora gutera impinduka iyo mpinduka yazabaho nziza nyuma yaho tukazashimishwa n'ibyiza turi kubona ariko twarabigizemo uruhare yego ijwi ry'amerika ikiganiro muri isanga umushyitsi ni ruzigana maximilian ni umuhuzabikorwa w'umwana ku isonga umwana ku isonga ni ihuriro ry'imiryango iharanira uburenganzira bw'umwana igera kuri makumyabiri n'itatu kuri telefone dufite habakubaho norbert habakubaho yego umusaza urahura akomeye urakomeye kamirizi umwaka mwiza umwaka mushya kuri twese igihe kiragiye uhina ijambo rwose uhina ijambo umwanya ni uwawe mbere na mbere kamanzi mbashimira n'ijwi rya amerika nshimire n'umutumirwa ku bitekerezo yatanze cyangwa se n'uburyo yasobanuye ariko ireme mu burezi riri gutangwa n'ibyo ariko hari ikintu kigorana kimwe ku bantu bize kandi bajijutse bakoresha abana batarize bakabakoresha mu ngo ugasanga ni ibibazo bibagonga ntibabareke ngo nabo bige ese kuki bikorwa n'abantu bajijutse cyane kandi bamwe muri abo barimu usanga bakoresha abo bana babaha uburenganzira bukwiye ni irihe tegeko ryaba rirengera uwo mwana aho kugira ngo azamwicishe amafaranga atarize ye haba kubaho urakoze yego cyane namwe murakoze maximilian ndumva kumusubiza urabugana no ku mwanzuro kubera ko dushigaje iminota ibiri gusa murakoze cyane thomas ni ukuvuga icyo avuze erega dufite ikibazo gikomeye cyo kuba ntibindeba ni ukuvuga ngo niba ubonye hari ikibazo nk'icyo ngicyo hari ba bandi twavuze hari inshuti z'umuryango buriya icyo dushima tubona leta yacu ikora ni uko igenda ishyiraho ibyiciro by'abantu bashobora gutangira amakuru hari urwego rw'abajyanama b'ubuzima mu rwego rw'umudugudu abo barahari babiri bakurikirana cyane ibibazo by'ubuzima hari n'abo bita izo nshuti z'umuryango hari na komyuniti polisingi bagiye batorwa bafite uko bakora batanga amakuru ariko n'inzego z'ubuyobozi ku rwego rw'umudugudu ikibazo cyamenyekanye ibyo bajya bavuga ngo ibuye ryagaragaye nk'iryica isuka ukaba wabibonye ukabirebera uwo mwana wabizi ko ari ukuvuga ngo umwana niyo utareba ngo ujye mu bitabo kubona niba afite irangamuntu cyangwa atayifite umwana ushobora kumenya ko ari umwana ari gukoreshwa ariko ayo makuru yatange kubo bireba noneho uzavuga uti kuki batabikurikiye dufite ikigo cy'igihugu cyitwa enisidi ikigo cy'igihugu cy'iterambere ry'umwana kiri munsi y'ubuyobozi bwa minisiteri y'uburinganire n'iterambere ry'umuryango gifite na nimero kigenda gitanga kugira ngo abashobora kuba batanga amakuru bayatange aho ihohoterwa ry'umwana riri kubera hose ribe ryamenyekana izo nimero hari na polisi ubwayo hari na ribu ni ikintu cyitwa guhohotera umwana iteka gifatwa nk'icyaha gihanwa n'amategeko biranditse mu itegeko ry'umwana ku buryo atari ikintu cyagombye gufatwa nk'aho umuntu arabirebera ubu ni umwarimu niba uri umwarimu ukaba ukwiye gutanga urugero rwiza akaba ari wowe wa mbere wabaye mu kujya guhohotera abana ni ukuvuga ngo ni akaga nta mahirwe uri guha uwo mwana n'ubwo witwa ngo warize ariko ntacyo umumariye muteze amatwi radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda kwita ku mwana ni uguteganyiriza ahazaza mureke dushyire hamwe tumurinde niyo ntego yanyu rero ndumva ntaba ntandukiriye ngo buri wese ayigire iye nk'uko wamye ubitubwira muri iki kiganiro murakoze cyane ye nibutse rero abateze amatwi ijwi rya amerika ko uri ruzigana maximilian uri umunyamabanga nshingwabikorwa cyangwa se umuhuzabikorwa w'urugaga umwana ku isonga ihuriro ry'imiryango nka makumyabiri n'itatu ikora mu birebana no kurengera no kubungabunga no kurinda uburenganzira bw'umwana maximilian ndagushimiye cyane murakoze cyane namwe kamirindi namwe mwese banywanyi b'ijwi rya amerika iyo muva mu kagera ndabashimiye rwose mbashimiye ko muri ba mudatenguha mbashimiye ko radiyo yanyu nubwo umwanya utubana mutoya ariko rero ni iyanyu kandi mubitugaragariza buri munsi murakarama Special, pretty, pretty. Ona lako shepta, bigi, bigi. Ukianza kesha kujiki, kingi. Nabaki kikufu. Ngoja kwambia najitesa, digi, digi. Kama wataiweza, ligi, ligi. Zinaongeza, nizidi, zidi. Sije livyo, uh, na, usemiwa.
Since November, zillion problems. What's the point of getting litty if I find you? Door proof that I gotta make it through. Moderation, inspiration. Watenda mgeya mbere umsanga. Mbere byinshi mbere na muganga. Ubupfura bwinshi kuri late night calls. Ubifata easy. I'm sick and tired of running after the blue sky. I'm sick and tired of wasting a good time. Come, sit down.